umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
mwaramutse neza dususuruke
Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique est, disait-il pour rien. Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique est, disait-il pour rien. À cette question sérieuse, il faut une réponse. De cet esprit, je suis d'amis à l'abri. Nos enfants, où sommes-nous Moi, dans nous, mes princesses. Éveillez-nous à nos consciences aussi. À cette question sérieuse, il faut une réponse. De cet esprit, je suis d'amis à l'abri. Nos enfants, où sommes-nous Moi, dans nous, mes princesses. Éveillez-nous à nos consciences aussi. Il faut nous mettre ensemble et rassembler notre intelligence et notre volonté pour reconstruire la société africaine. Une cet esprit colonial, une cet esprit d'esclavage, c'est de nous maintenant que débat notre sang. Nous sommes pour devenir cette Afrique authentique. Selon nos populations, tout le projet de construction, élite au continent Afrique, Chida. Adieu l'Afrique, Chida. Adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie, oh oh oh oh, adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie. Aujourd'hui n'est pas rose encore. Mais pour demain, tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biway, biway à nos avancements. Aujourd'hui n'est pas rose encore. Mais pour demain, tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biway, biway à nos avancements. Ouvrons tout grand les yeux sur l'évolution des savoirs. Mettons fait au pillage et rassemblons nos idées. Échangeons nos cultures et finis l'Afrique à Chida. Esprit des gosses, mais des méchancetés, des mélancolies. Participe à toute évolution, à tout développement économique, technologique ou culturel. Ouvre la porte à tout bien fait, formons-la sur les passés. C'est de nous maintenant que dépend notre sort. Ils sont nous pour devenir cette Afrique authentique. Selon nos populations, tout le projet de construction. L'île continent Afrique Chida. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique Chida. Oh, oh, oh, oh, oh. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie. Afrique chérie, non, non, non, non, non, faisons la vie disparaître dans la pauvreté Afrique chérie, non, non, non, non, non, faisons la vie disparaître. Adieu
adieu l'afrique shida ningabirama crispin ijwi ry'amerika turasusuruka uwizeye w'irurindo mu rwanda yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati mwaramutse uwizeye we yego twaramutse nawe se umeze neza uti nshaka indirimbo ya Rayon Sport nkayitura abafana ba Rayon Sport aho bari hose ishimishe namwe abanyamakuru ba VOA uwizeye turagushimiye cyane ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke mugisha utuye ku gisozi i kigali mu rwanda yatwandikiye kuri whatsapp guteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ati ndasaba indirimbo ya bushari yitwa ku gasima ishimishe abana bo ku muhanda ku gasima na teotima uri i kabuga twiganye muri college apec remera rukoma
Ay, ay, ay, ay. Kugasim. Oh, oh, oh, oh. uteye imuhira n'igira agasima sigara ubu wabo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona inganji nanjye nyakwaro guharura inzira kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima nari narabaye mwana wo ku gasima aho navukaga amacomo kahakibona afite amaso mu murege nuko azarura sinjye wahisemo izi nzira z'imibereho aho nitize ikofi y'abandi ngo ndebemo ingangi yabuze ubwo ndumva ntago byavamo kazungu atahanye indamu ubwo twese aduweho nirirwa nsaba imana igihe kimwe huwemo muneri wacu ndagatsindwa na nyagasani umbonye ukuntu nsa nabyo bikanera isoni narose igihe kimwe twaravuye mu nkoni badaseka badatembaga ruti nuko ndi umushonje rutarya cyahe byo kajya ikirere nari ndimo cyarabaye umukara twaragwamiye inaha ku kabaraza ntuzihebe azaza vuba kandi azaza nateye imuhira n'injira agasima sigara ubu bobo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona inganji nanjye nyakwaro guharura inzira kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima haduteraga agahinda navuye muhira ngeze inaha ngo ndinega icyizere kigenda cyose kiyoyoka abanyizeraga bamfata nk'igihomora sinari nanze materasi uko navutse buheta nafashe umwanzuro ubuzima mbwambika impeta niko kubibeta bamwe banyita umuheta ntubunaza amazi akanatira utirekareka nifata umwanzuro bamwata isamburu niko guhiga amagisha mbacaka ifunguro intambwe ntambura inkono hanze ntamnura nkakwepa imijugujugu mugifate nk'icyo sa umushonje rutarya byahe byo kajya ikirere ntari ndimo cyarabaye umukara twaragwamiye inaha ku kabaraza ntuzihebe azaza vuba kandi azaza nateye imuhira n'injira agasima sigara ubu bobo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona inganji nanjye nyakwaro guharura inzira kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima
ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radiyo yacu arobaz gmail akadomo com facebook voa radiyo yacu
Africa unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. Has it been said already? Let it be done. Yeah. We are the children of the Master Man. We are the children of the Higher Man. Oh, Africa, unite. 'Cause the children wanna belong. Yeah, yeah. Africa unite Cause we're moving right out of Babylon And we're grooving to our father's land Yeah How good and how pleasant it would be Before God and man gentlemen. We are the children of the higher man. So, Africa, unite. Afri- Africa, united. Unite for the benefit of your people. Unite for its greater than anything. Unite for the benefit of your children. Unite for its greater than anything. Africa, await its creators. Africa, await its creators. Africa, your life will find us on the stone. You afurika yunayiti ni bob marley ijwi ry'amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri tuyisenge aron w'i kanombe mu rwanda yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati muraho neza mumeze mute tuyisenge yego twaramutse neza kandi tumeze neza nawe urakomeye uti mumpe indirimbo ya korali urugero iyo ari yo yose tuyisenge nguhitiyemo iyitwa ni ikihe kintu ni icyo kintu gikomeye imana yahaye umugisha ni icyo kintu gikomeye imana yahaye umugisha uwiteka imana iti uyu muntu ntabwo yaba wenyine uwiteka imana iti uyu muntu ntabwo yaba wenyine ibagira umwadamu nayega ibagira umwadamu nayega ibagira umwadamu nayega ibagira umwadamu nayega ubukwe bwatangiye icyo gihe buzageze imperuka ubukwe bwatangiye icyo gihe buzageze imperuka Adamu na Eva batambukaga Adamu na Eva bakimbagira Adamu na Eva bakarebana Adamu na Eva bakamwenyura Adamu na Eva barasekaga imana ubwayo yabaye umuherekeza imana ubwayo yabaye umuherekeza umwana wayo yabaye umuherekeza umwana wayo yabaye umuherekeza umwuka wera yabaye umuherekeza umwuka wera yabaye umuherekeza n'abamarayika babaye abaherekeza n'abamarayika babaye abaherekeza barini bishimye bari banezerewe barini bishimye bari banezerewe amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyabereye muri edeni ni igishushanyo kibiza mu ijuru ibyabereye muri edeni ni igishushanyo kibiza mu ijuru iyaba abatuye isi baribukaga iyaba abatuye isi baribukaga dufite ubundi bukwe dufite ubundi bukwe dufite ubundi bukwe buzabera mu ijuru yesu yarakoye nta muherekeza uzabutaha yesu yarakoye nta muherekeza uzaburiyo umugeni wa yesu yararimbishijwe arareba inyana mu ruhongore umugeni wa yesu yararimbishijwe arareba inyana mu ruhongore reka nkubwire mukunzi wanjye niwe utabizura baruta usana imparage n'impara zo mu misozi mukunzi wanjye n'uwanjye ubwanjye nta wundi tumusangiye muramenye nimubyutse umukunzi wanjye mukunzi wanjye arambwira ati haguruka tugendere tugire mu mpinga z'imisozi mukunzi twicare maze tumwenyure turebe ibyiza byo muri iki gihugu ndirabura ariko ndi mwiza nka mahema y'ikadari ndi mu ndebe nabi Oh, ndirabura ariko ndi mwiza itorero ni ryiza ni mwiza itegure kuzata ubwo bukwe itorero ni ryiza ni mwiza itegure kuzata ubwo bukwe niyo dufite bitwibutse ubukwe bwa yesu tugiye gutaha mu ijuru edeni nshya yateguwe amaraso mwana w'intama yashyeshye ku musaraba niyo nkwano yesu yatanze ngo tumubere abageni yerusalemu ubu yararimbishijwe nimuze tumwitegure aza tujyane muri yo yemwewe hahirwa uza kubitirako gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro hahirwa uza kubitirako gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro hahirwa uza kubitirako gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro hahirwa uza kubitirako gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro kandi ibitwenge bizasatura amatama bizabara umunezero twicaranye n'abera abamara y'inezero mugiriza twicaranye n'abari bizabara umunezero twicaranye n'abera abamara y'inezero mugiriza twicaranye n'abari bizabara umunezero twicaranye n'abera dore bizaba birenze uyu munezero dufite ubu dore bizaba birenze uyu munezero dufite ubu bizaba ari umunezero twicaranye n'abera bizaba ari umunezero twicaranye n'abera bizaba ari umunezero twicaranye n'abera bizaba ari umunezero twicaranye n'abera
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke inshuti zacu dushoreje ku butumwa bwa ruhumuriza sami yanditse kuri facebook voa radiyo yacu ati ndasusurutsa abantu bose duturanye mu karere ka gicumbi cyane cyane abo duturanye mu mudugudu wa musetsa akagari ka horezo umurenge wa kageyo mbatuye indirimbo umugoroba y'umuhanzi bigize gentil maze rero mwese uko mungana nshuti zacu ndabashimiye rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama hari ni mugoroba unaniwe bagufashe handa kurikijwe amategeko igetse mani wari unaniwe ariko byari ngombwa ngupfe byari ngombwa ko nsimburwa bagukubise bakora inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshyera niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagashya mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagashya yongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe yongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe ibyo byose warabiretse kugira ngo ucungure ibyo byose warabiretse kugira ngo ucungure niba hari umugabo warenganye ku bwanjye yesu yararenganye mu mategeko y'abayuda ntibyari byemewe gufata umunyabyaha saa kumi n'ebyiri zirenga yafashwe n'abatambyi bakuru mu mwanya wa polisi yendega akarengane bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza nabyo ntibyatibyemewe yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba makumyabiri na batatu bagukubise bakora inkoni inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshera bagukubise bakora inkoni inkoni inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira ntibakubeshera kandi bakubeshera hari ni mugoroba unaniwe bagufashe hana hadakurikijwe amategeko yetsema yetsema